Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ninahazwe nge kuwashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho irya nino ku isi na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Waramutse Diane, mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere mu gihugu ca Ethiopia aho ico gihugu gitangaza ko inshuro ya kabiri y'igikorwa co kuzuza amazi mu rugomero rukomeye ku ruzi Nile caherahejwe nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters umushikiranganji ajejwe amazi muri Ethiopia Sereshi Bekele yatangaje ku munsi wa mbere mu butumwa ku rubuga Twitter ko urwo rugomero rushobora gutangura gutanga umuyaga nkuba mu mezi make yari imbere abategetsi ba Ethiopia bavuga ko urugomero Grand Ethiopian Renaissance Dam rwatwaye amafaranga angana n'imiliyaridi zine z'amadolari rufise uruhara rukomeye ku bijanye n'iterambere ry'ubutunzi hamwe no gutanga umuyaga nkuba yamara urwo rugomero rwarateye impungenge zikomeye misiri na sudani zijanye n'ingaruka rushobora kugira ku mazi ivyo bihugu vyompi bikoresha hamwe n'umutekano wavyo ubushikiranganji bujejwe ibikorwa vyo kuvomera muri sudani bwatangaje ko bwiyamirije ingingo ya leta ya etiyopiya yafashe atawibanje kugisha inama zirengagije inyungu n'impungenge ibihugu bisangiye uruzi Nile bifise. Misiri yatangaje mu kwezi guheze ko leta ya Ethiopia yayimenyesheje ko yatanguye inshuro ya kabiri y'igikorwa cyo kuzuza amazi mu rugomero rukomeye rwayo ku ruzi Nile. Kamara imenyesha ko yiyamirije iyo ngingo, ibona ko ivyo bigeramira bikomeye amazi ikoresha. Ico gihugu kizera cane ku mazi y'uruzi Nile. Tuve muri Ethiopia dukubitire muri Haiti aho leta nshasha y'ico gihugu iza gushigwaho uno munsi kwa kabiri hamwe n'umushikiranganje wa mbere nkuko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP umushikiranganje w'imfatakibanza wa Haiti Claude Joseph yayoboye ico gihugu kuva Perezida Jovenel Moise agandaguwe yemeye gutanga imihoho kugira arekurire leta nshasha iyobowe n'uwo Moise yahisemwo imisi mikeyi imbere y'uko yicwa gushigwaho nta mukuru w'igihugu leta nshasha bitegekanijwe ko itangura ibikorwa vyayo ku munsi wa kabiri izoba ifise izoshingwa igikorwa cyo gutegura amatora mu buryo bwihuta bushoboka claude joseph azosubira mu mabanga yiwe yahoramwo y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire muri leta nshasha naho muri canada icyo gihugu kizosubira kugurura imbibe zaco ku banyamerika bicandagishije covid 19 ku itariki icenda y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kugira bemererwe kwinjira muri ico gihugu bategerezwa kuba bacandazwa iminsi cumi n'ine imbere yabo abana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri canke bataremererwa gucandagwa muri amerika bazorekurirwa kwinjira ku butaka bwa canada bari kumwe n'umuvyeyi canke uwundi wese ajejwe kubitaho yacandazwe yemerewe kwinjira muri ico gihugu ku itariki indwi y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe canada ifise imigambi yo kurekurira ingenzi zose zo mu gihugu icarico cose zizoba zacandazwe kwinjira ku butaka bwayo ivyo mu gihe ibiharuro vy'abandura umugera wa covid 19 bizobandanya kuguma biri hasi mu gihugu naho muri iraq bombe yaturikiye mu isoko ryo mu gice ca sadr city ku mugwa mukuru bagdad ku munsi wa mbere yahitanye abantu batari munsi ya mirongo ibiri n'umunani itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters rivuga ko abandi batari bake bakomeretse abafasoni n'abana bari mu bapfuye mu gihe hamwe mu mamangazini yahiye abantu barenga mirongo itanu barakomeretse ntawitiriye buno nyene ico gitero ca bombe amakuru atangazwa n'abategetsi b'ibitaro avuga ko igitigiri c'abapfuye gishobora kwiyongera mu gihe bamwe mu bakomeretse bameze nabi cane abategetsi ba leta batangaza ko itohoza ryatanguye nubwo gatatu bombe iturikira mu gice c'umugwa mukuru Baghdad ca Sadr City kigwiriyemwo abayisilamu b'abashit mu mezi ya vuba turangirize ku nkuru yerekeye Sudani aho ico gihugu kiriko gisaba ibihugu bitunze vyo mu kigobe c'abarabu kucorohereza amadeni itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko Sudani iriko isaba ivyo bihugu ko biyihebera ibice mirongo itandatu kw'ijana vy'imiliyoni mirongo itatu y'amadolari ibifitiye iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega Gabriel Ibrahim umushikiranganji Anji Gabriel Ibrahim asaba Arabia Saudite Emira zunze ubumwe z'Abarabu na Kuwait gutegekanya gushasha ukugene Sudani izoriha amadeni asigaye mu kiringo c'imyaka 16 iri imbere
Fidel Niyongabo urakoze kuri amakuru yose waduteguye ukabuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ko zishobora kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com nongere ndabashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu gice ca kabiri cano makuru yacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo guverineri w'intara ya kivu ya ruguru general constantin ndima yimuriye ibiro vyiwe ibeni avuye igoma aho yari asanzwe none ivyo biro yavyimuye kubera iki akaba yagiye kugira ngo arusheho gufatanya n'ingabo ziri muri ako karere ndetse no kuzitera inkunga ikomeye kugira ngo turebe ko umwanzi umaze kutumaraho abantu benshi barushaho kumuhasha uyu ni jean bosco sebishimbo umushikiranganje w'ubutegetsi bw'intara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo ino nkuru co kimwe niyerekeye ibihugu bitandukanye bibandanya kwagirizwa gushira utumashu mu matelefone y'abamenyeshamakuru n'abatavuga rumwe na leta zitandukanye turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu naye ndabicaye ku masonga nkitangura ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu amnesty international ryagiriza ikigo nco group gifise inkomoko muri israel ko coba gifasha ibihugu mu bikorwa bihonyora uburenganzira bwa kirema muntu bw'abaharanira agateka kazina muntu amenyesha amakuru n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi hirya no hino ku isi raporo ya amnesty international ivuga ko telefone zirenga ibihumbi mirongo itanu zoba zarumvirijwe canke zirinjiranwa bene zo batabizi hifashishijwe ubuhinga bwa none bwa pegasus bukorwa n'ikigo nco group iyo raporo kandi ishira u rwanda mu bakiriya baza ku murongo wa mbere w'iryo koranabuhanga u rwanda ruvyamiriza ruvuye inyuma rukavuga yuko ari intebe ishushe ruriko rurakorerwa umenyeshamakuru wacu temitsocle mutijima yaducishije amaso kuri iyo raporo umuryango wa Amnesty International utangaza ko ubushakashatsi wakoranyemo n'abanyamakuru barenga mirongo inani bo mu bitangazamakuru bigera kuri cumi na birindwi mu bihugu icumi aribwo bwagaragaje mu buryo ntasubirwaho ko iri koranabuhanga rya Pegasus hari ibihugu birikoresha mu kubuza uburyo impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu abanyamakuru ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe na za leta mu ngero Amnesty International itangaza aho iyi Pegasus yakoreshejwe ni nko ku munyamakuru rurangiranwa Jamal Khashoggi w'umunyarabiya Saudite wiciwe Istanbul muri Turikiya mu kwezi kwa cumi kwa bibiri na cumi n'umunani bikozwe n'abantu bivugwa ko batumwe n'ubutegetsi bwa Arabiya Saudite uyu muryango uvuga ko nubwo ikigo NSO Group kibihakana isesengura wakoreye muri laboratwari yawo ryagaragaje ko Pegasus yari yaramaze gushyirwa muri telefoni ya Hatis Cengiz fiance wa Khashoggi iminsi ine mbere y'uko yicwa ndetse ko hari n'izindi telefone z'abo mu muryango we barimo n'umuhungu we zari zaramaze gushyirwamo ako kamashu ka Pegasus ubushakashatsi bwiswe Pegasus Project bwatewe inkunga na Amnesty International bwakorewe ku bihugu bigera ku icumi ibikorwa byabwo bihuzwa n'umuryango w'abanyamakuru udaharanira inyungu witwa Forbidden Stories ufite icyicaro mu Bufaransa Amnesty International ivuga ko hashingiwe ku makuru yabonetse mu buryo bw'ibanga ndetse n'amaperereza yakozwe muri ubwo bushakashatsi ibihugu cumi na kimwe birimo Azerbaijan, Bahrain, Hongria, Ubuhinde, Kazakhstan, Mexique, Maroc, u Rwanda, Arabia Saudite, Togo na Emira ziyunze z'Abarabu biza mu bakiriya b'imena ba NSO Group mu kugura ikoranabuhanga rya Pegasus. Ijwi rya Amerika yagerageje kugirana ikiganiro n'abategetsi b'u Rwanda ku birebana n'ibi bivugwa ariko ntibyadukundiye. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta yadusubije akoresheje ubutumwa bugufi dusomerwa na Eric Bagira ubusa.
Igisubizo cya Bwana Vincent Biruta gitangira mu butumwa usuhuza umunyamakuru bugira buti mwiriwe neza mutijima. Ati ntabwo u Rwanda rukoresha iyo porogaramu nk'uko byatangajwe guhera mu Gushyingo ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nta n'ubwo rufite ubwo bushobozi cyangwa iryo koranabuhanga. igisubizo cye gikomeza kigira kiti ibi birego ni ibinyoma bigamije guharabika u rwanda mu ruhando mpuzamahanga ndetse no guteza urujijo mu baturarwanda kiti mu bindi bibazo bijyanye n'umutekano mu ikoranabuhanga mwabaza ikigo gishinzwe kurinda umutekano w'ibikorerwa kuri interinete national cyber security authority ncsca si ubwa mbere ubutegetsi bw'u rwanda bushyirwa mu majwi ko bwaba bukoresha ikoranabuhanga rya pegasus ry'abanyayisiraheli mu kugenda runono no kuneka abatavuga rumwe nabwo n'abo bukekaho gukorana nabo mu kwezi kwa cumi kwa bibiri na cumi n'icyenda ikinyamakuru the financial time cyatangaje inkuru igaragaramo amazina y'abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu bihugu by'i burayi bagaragaza ko bari mu buyu mushibuka wa pegasus waba waragezeho biciye ku buryo bwa whatsapp buri mu bugezweho mu gutumanaho muri iki gihe ikoranabuhanga rya Pegasus rikorwa n'ikigo cya NSO Group rikora nk'umushibuka utegwa nyiri telefone akisanga asangira n'abandi bantu amakuru ya telefone ye wafata nk'ayibanga bigakorwa mu buryo atazi adashobora no gupfa gusobanukirwa iyi Pegasus bisaba gusa kuba yamaze kwinjizwa muri telefone ubundi ikajya itanga amakuru ya nyiri telefone ku bayohereje mu makuru itanga harimo ayerekeranye n'ubutumwa bugufi nyiri telefone ahererekanya n'abandi bantu amashusho n'amajwi telefone ye yafashe abahamagarana nabo kugeza no ku kugaragaza aho aherereye n'ibyo avugana n'abo bari kumwe uburyo yinjira muri telefone nabwo harimo koherereza ugenderewe ubutumwa bugufi bumusaba kugira aho akanda cyangwa se urubuga asura yabikora akakaba karabaye gusa ngo hari n'ubundi buryo ishobora kwinjizwa muri telefone yawe ntacyo ukoze ahubwo bikozwe n'abahanga mu kwinjirira za mudasobwa na za telefone ngendanwa bazwi nk'abahakazi ikigo NSO Group kivuga ko iri koranabuhanga ryakozwe mu rwego rwo gufasha guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibindi byaha nyamara umuryango wa Amnesty International wo uravuga ko mu bushakashatsi bwiswe Pegasus Project wakoze wasanze iyi Pegasus ahubwo ari intwaro leta z'igitugu zirimo gukoresha mu gucecekesha abanyamakuru kwibasira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu kuburizamo abatavuga rumwe nazo no gushyira ubuzima bw'abatabarika mu kaga Madame Agnes Karamah umunyamabanga mukuru wa Amnesty International ati ibyo twabonye biravuguruza ibyo nso ivuga ko ibitero nk'ibyo ari bike kandi bituruka ku mikoreshereze mibi y'ikoranabuhanga ryabo nubwo kiriya kigo kivuga ko iryo koranabuhanga rikoreshwa gusa ku banyabyaha ruharwa no mu maperereza yerekeranye n'iterabwoba birigaragaza ko ikoranabuhanga ryacyo ririmo gufasha mu mikorere mibi baragaragaza isura nziza ariko nyamara barimo bungukira mu gukwirakwiza ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu umuryango wa Amnesty International uvuga ko ikigo NSO Group kitigeze gifata ingamba ziboneye mu guhagarika imikoreshereze mibi y'ikoranabuhanga ryacyo mu kwibasira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru n'ubwo cyari kizi cyangwa se cyakabaye cyari kizi ko ibyo bihari madame agnes kalamar agasaba icyo kigo guhagarika bwangu imikoranire n'abakiriya bacyo bagaragaje gukoresha nabi pegasus kuko hari ibihamya byinshi ubushakashatsi bugaragaza Temistocle Mutijima urakenuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru General Constantin Ndima yaraye yimuriye ibiro vyiwe i Beni avuye i Goma aho yari asanzwe ku murongo wa telefone Jean Bosco Sebishimbo mushikiranganje w'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru yemereye ijwi rya Amerika ano makuru yabwiye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma kwiyo ngingo yafashwe mu rwego rwo gukaza umuvuduko wo kurwanya imitwe yitwaje ibirwanisho ikomeje guhitana abatari bake mu karere aramutswa ku makuru ajandanye n'umutekano muri aka karere ka norukivu wenda tubabwire yuko murabizi ko hari icyo twita ngo ni eta de shege ubwo rero hakaba hari umuguverineri wa gisirikare generali ndima wari ufite ibyicaro bya hano kuri goma ariko hashize iminsi itatu avuye kuri goma ibyicaro byimurira hariya ibeni muzi ko ziriya nyeshamba za adefe cyangwa se ziriya mpirimbanyi za adefe zikomeje kwica abantu muri beni ndetse muri ibi bihe hakaba hari ibisasu bari kugenda batega bikozwe bikorewe muri beni ubwo rero akaba yagiye kugira ngo arusheho gufatanya n'ingabo ziri muri ako karere ndetse no kuzitera inkunga ikomeye kugira ngo turebe ko umwanzi umaze kutumaraho abantu benshi barushaho kumuhasha ayo akaba ariyo makuru ndetse ariho mu karere ka beni hano kuri goma akaba yashyize umwungirije uri gukurikirana ibya adiminisitirasiyo none ko leta ya kongo mu minsi ishize yari yavuze ko yateye intambwe igaragara mu guhashya iyo mitwe yitwaje intwaro abo bateye baraturuka hehe murakoze cyane murabizi ko umutwe wa adeshe duhangana nawo ni umutwe mbese utari utari uw'abarwanyi basanzwe mbese biriya mu gifaransa bita ngo ni gere asimetiri ni ukuvuga ntaho babona ngo barafite ibirindiro usibye kubona aho ingabo ziri ukabona zirazitunguye barabarashe cyangwa se bagatungura abaturage rero kugira ngo ingabo zibashe kubabona ni ukwirwa zibashakisha mu mashyamba urabizi parike ya virunga ikikije iriya teritware iri muri iriya teritware ya beni irafite ibirometero byinshi cyane ariko ikigaragara ni uko ari amabombe batangiye gutega ni ikigaragaza ko umwanzi asa n'uwacitse intege ndetse atagishoboye guhangana n'ingabo ahubwo agateza ubwoba abaturage kugira ngo acemo mbese imikoranire myiza hagati y'ingabo n'abaturage ariko urasanga yuko mbese ibikorwa bya gisirikare byari birimo bigenda neza hambere hari amakuru yagaragaye y'uko hari bamwe muri iyo mitwe bavuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bagaba igitero muri uganda hari ubufatanye muri iki gikorwa cya vuba ahangaha mwaba mufitanye na leta ya uganda bwo kugira ngo muhurize hamwe dore ko muri iyi minsi abakuru b'ibihugu byombi batanafatanije ku by'umutekano gusa ahubwo n'ibirebana n'iterambere ry'ibikorwa remezo n'ubucuruzi ndaza kubabwira ko amakuru umukuru w'igihugu yaje gutanga nayo ngayo murabizi ko umukuru w'igihugu yahagurukiye kurwanya ibi bikundi cyangwa se iyi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo ayihashe yose aho ikagera ni ukuvuga ko yavuze ko nta nkunga n'imwe yazanga yo kugira ngo arebe yuko yanesha ababicayi rero urabizi ko ingabo zacu zafatanyaga n'izindi z'ibihugu bidukikije mu butasi kugira ngo tumenye ese nta barwanyi bajabuka bava muri uganda baza muri muri beni rero nkaba ntashidikanya ko gufatanya ubufatanye kugira ngo buriya mutwe buhashwe butariho ni ukuvuga ubwo bufatanye burakomeje kugira ngo buriya mutwe rwa defu rwashe gutsinda burundu bwana sebishimbo ndagushimiye cyane kuvugana na radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe ijwi Amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu c'u burundi imiryango iba mu kigwati c'amahoro ca nyakiga turi muri komine butaganzwa y'intara ya ruyigi mu buseruko ivuga ko yugarijwe n'ubukene bw'inzara iki kigwati kirimwo abahungutse bava muri tanzania n'abahungiye hagati mu gihugu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abana bakibamwo ntibiga iruhande y'ingwara ziturutse ku gufungura nabi bakavuga ko hariho n'indi mibereho myinshi bipfugwa bifuza guhindurirwa musitanteri wa butaganzwa amenyesha ko izi ngorane azizi agasezerana ko agiye kudodora ku miryango y'abagiraneza kugira ngo iki kibazo gikemuke ibindi muri no nkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza twarahuye n'ubukene turahura n'indwara nyinshi inzara ko irampohotera ndabona ko nshitse kuzaho nyene ntamenyeye igihugu ntamenyeyemo ndagwara ndakena n'agahuzu ko nambara uwo ni pendo nimenya yahungutse yavita bora muri tanzania kuva mu bibiri n'umunani avuga ko ubuzima butamworoheye na gato twarahuye n'ubukene turahura n'indwara nyinshi inzara ko irampohotera ndabona ko nshitse kuzaho nyene ntamenyeye igihugu ntamenyeyemo ndagwara ndakena n'agahuzu ko nambara zo nahungukunye zirahera sikara nyene sigara nsadikira nyene ko nazanye inzara nayo ati wapi nk'inzu baduhaye usanga zarabomotse tuba nko hanze ingwara nazo ati twababonye urazi umuntu kila siku imbeho kila siku imbeho hejuru n'amabati mugabo bene aho pempeni zahenutse abana ba pendo batatu n'umwe areze nta n'umwe yiga kubera imibereho mibi hamwe n'amikoro make bwabaye ubukene bwinshi nta na umwe yize baherutse amashuri bize muri tanzania nyene gusa bashitse mu ya kabiri tubahungu mukuru nk'ihakiri utangura kujya ndabworana ubusa kabiri hanyuma ngo uba n'ihakiri zo kumenya ati isomwa igiharuro n'umuntu akuze atagira nta bubwe nta bakibana reka nta mpuzu mufise nta karamu nta madafutari nta makaye nta two kurya hasa ni muza gutangura vyiki umwana ashonje ari mw'ishure agenda guhunira kubera irya nzara yego Genevieve Manirakiza uwundi mukenyezi yemeza ko ikivyunyura ari uko abahasanzwe ari abapfakazi abanega babo bahitanywe n'intambara nzi ijana nka- ni nk'abagabo mirongo ibiri gusa kuba uretse umwe- abana bo wenyene kabasoma ukaza kubamo w'abacingero izo ngaruka dufise umwana akiga ukabura n'agakaye ko ko kumuha cyangwa agakaramu Venansi Nibagora barajwe ishinga nuko amazu babo boyegurirwa twebwe n'ukuri turifuza yuko mwoduha igitasi iyo twotera tujya turakenera agatasi kukire nyine ngaha mwese amenya ati aha n'ukuri niho bwego nyine hiwacu bagumye batwemera ngo baroduhereza gushika iyi saha ntibari- ntibaraduhereza urwo rupapuro umwanya n'umwanya babasha kuvuga ati ubu nyine mvaho cyanke tuguma dufise ikibazo cy'uko tutafise aho duhagaze gushika ubu Diane Nijimbere nawe ahagaritswe umutima n'igihe c'imvura giye kuza mu mezi ari imbere akibaza ko amazu yabomotse azogwa kuri beneyo baguma abanyene imbeho ibica kubera uturengeti bari baduhaye twaraheze abantu bakaguma ngaho koye iyo hageze muri shana nyene kenshi imbeho inzu zigwa ku bwinshi nyene abantu bicwa n'imbeho nyene hariho nyene abataba bishoboye nyene kungene bashobora kusa- gusanura baca baguma ngaha nyene mu bwo buryo kwera Khemi Ndarufatiye musitanteri wa Butaganzwa yemeza ko amaze iminsi yegera abagira neza bofasha bamukigwati ca Nyakiga kugira basahirizwe anavuga ko n'amazu babamwo bazoyegurirwa kudududura hirya no hino kugira ngo turabe ko ntari uwoza abasubiriramwo kugira ngo turabe ko nabo nyene aho baba boba nko nk'abandi ntibabone ko baba mu kigwati c'amahoro kumbure bahunze izabo hama ngo baheze eh, babure n'aho bakikura urubavu usanga mbere bafise n'ubundi bukene bujanye nyene n'ivyo nyene vyo nk'ivyo kushira abana mu ishuri hariho nabo usanga barahunze bak- bava mu zindi ntara rwose abo rero twari twagerageje mbere turabaronderera n'aho barima ku bijanye nk'ubukene bwo kwivuza hariho n'iyi- n'irindi shirahamwe ryaheruka gutanga ibitabo bita ngo amakamu ntibashikiriwe bose mwabonye ko ari benshi ariko komine naho nyene kenshi baraza tugapfuma tubaheza bijya bihumbi bitatu mu gihe muri muri iyo minsi heze tukizimbutse mugane bo nta- turacahari nyene tujya twa bitatu tugafasha umwe umwe turaze urugero basumbasumbana ko mu bukene bwose Pendo naye mu ngorane hari ikintu kimushimisha cane umubano uri hagati y'abadasangiye ubwoko Nyakiga aha kabisa tubanye neza n'igihe nazo nibo banyakiye kubera none ko twari abahutu nyene tuvuye tanzania nta mujayi bwaciye ngaha n'ubu nyene tubanye na- n'abatutsi babaratwakiriye baka- umuntu yenda kwigisha uririmba akakwigisha kwambara ati mwe mwamba- ni wa- mwambaro ku uba uvuga uru- iki ukakivuga ukuntu ukagitumbereza apana uki- kugikwepesha je baranyigishije ururimi nyene rw'ikirundi niyo atariho tundagenda gutora nk'umutosi kasi kwibanira duhanije urubibe ibi kandi biremezwa na Mameya Kuregeya arongoye ico kigwati ubwoko bw'abahutu n'abatutsi mu kuri twibaniye neza uyu munsi yaba umuhutu ikibondo gisigaye ngaho umututsi atari ngaho aramwirukana kwa muganga agasanga yamuvujije yamutwaye kwa muganga amadahigo barayahererekanya ni ukuri agacanwa umuntu arinjira mu nzu naho zasambutse akiyahurira eka nta wandi yiharimo atari ivyo bintu gusa tuvuga vy'ingorane zo ubukene gusa buduhanze ikigwati ca Nyakiga kiri muriza muri komine Butaganzwa mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi kirimwo abantu bagera ku majana atatu na mirongo irindwi na batandatu bari mu muryango ijana n'ine ibigwati bene ivyo birakwiragiye mu ntara z'igihugu bikaba birimwo abahungutse bava muri Tanzania bagizwe hanini n'abahutu hamwe n'abahungiye hagati mu gihugu mu ntambara yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu aba banyu bagizwe n'abatutsi ibigwati vyabo leta imaze umwaka urenga iteganya kubimura bagasubira iyo baje bava amashirahamwe atari make n'imigambwe bakaba bavyiyamiriza eloje urikaneza ijwi rya amerika Elojo irika neza nawe tugukengurukira amakuru yacu agezeho mu karere k'ibiyaga bigari duce tuyasozera mu gihugu cy'u Rwanda aho abanyagihugu batandukanye bo mu turere tumwe tumwe twashizwe muri guma mu rugo guhera kuwa gatandatu w'indwi iheze kugeza ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu z'uku kwezi mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya korona bavuga ko batari biteguriye iyiguma mu rugo kandi ko batizeye niba abatishoboye bose bazohabwa imfashanyo nk'uko leta yavyemeye inkuru irambuye na jean baptiste ndabananiye uturere umunani twa rubavu musanze burera gicumbi kamonyi rwamagana nyagatare na rutsiro n'utw'umujyi wa kigali nitwo turi muri guma mu rugo uyu mumotari utuye mu murenge wa nyamyumba i rubavu ahegeranye n'uwa gisenyi aravuga ko abantu azi babonaga ifunguro ari uko bakoze bahangayitse cyane ndakoraye abantu bose bihebye kabisa abantu bapapayitse gushyira abantu mu rugo nta cyo kurya njye ndago nihebye bitewe n'ahantu ntuye ngendeye mu nkengero za buraseri ni igiturage ntabwo abantu bakicwa n'inzara ariko mu mugi pe umuntu nawe nahaye moto yayinsubije ari kumbwira ati ndapfa kabisa leta itangaza ko yamaze kubarura imiryango irenga ibihumbi magana abiri izahabwa ubufasha burimo ibiribwa muri iguma mu rugo uyu mumotari yongeraho ko atizeye ubwo bufasha kandi ko n'uwo mugenzi we atari mu babaruwe buriya ubushize naho byaravuzwe ariko ugasanga mu mudugudu bahayenga abantu batatu bane abandi bose bagaheba Eh, mana we barahari pe ubuzima bangahe bariraga bagera nko kuri batandatu kandi iyo ibintu bipfuye mbere ibya nyuma si iby'abantu bakwizera pe ibyakoze wenda leta igiye ngo gufasha bazite ku banyamugi cyane b'abacyanjuro kuruta ahandi hose umumotari wabwiye uyu tumaze kumva ko none hari bumererwe nabi nawe twamuvugishije guhangayika ni cyane kuko niba nacyuraga amafaranga yo kurarira uyu munsi ntabwo ndi burarire ndahangayitse cyane kabishye ko mfite n'umuryango twese hamwe turi barindwi uyu munsi wo ku wa gatandatu ari nabwo guma mu rugo yatangiye muri buburare uyu munsi ntabwo ndi burare kubera ko amafaranga nacyuye ejo nagabye kabiri ubu ndabwirirwa mbura ndarire ariko ejo ho ntaho nteganya ntaho aremeza ko koko atabaruwe kandi ko atanizeye ko hari ubufasha buzamugeraho hari n'umuvugiramo ko yabaruwe ariko ntabone ubufasha kuri radiyo nabyumvishe bavuga mu mujyi wa kigali ko babageneye bavuga ko nibo mu yindi mijyi bazareba ukuntu babagenza ariko kugeza iyi saha njye nta muntu urangeraho ambarura cyangwa mbaza ku bijyanye n'imibereho ya buri munsi nkunda kwemera ikintu cyabaye no muri guma mu rugo y'ubushize ah, nabyumvaga ku makuru ariko ntabwo bwatugezeho nk'uye baruye ariko ntawabonye Na- bagiye babarura ariko ntibigere kuri buri muntu n'ubundi nzabyizera ari uko byangezeho saba abanyarubavu bonyine bagaragaza ko batari biteguye uyu nawe wavuze ko atarabarurwa niko yatubwiye leta nibaduha ubufasha rwose turapfuye niba ntaho kujya ku mavi nta bushobozi mfite niteguye ko nzicwa n'inzara kuko sinibaruje leta nimudukorere ubuvugizi mu byumweru bibiri bishize aba bafundi batubwiye ko bagumishijwe mu rugo nta mikoro babona yo kubatunga mu gihe kirenze iminsi ibiri badakora ntabwo nabasha kubaho ntabwo wakwizigama ayo nshaka ko nakora uyu no munsi sinavuga ngo azandunga icyumweru ashaka kundunga iminsi ibiri none n'ejo kubyitegura nta buryo umuntu yabyitegura kuko uko byagenda kose ubushobozi umuntu aba afite ahanini ni ukurya ari uko wakoze ubwo rero kuvuga ngo wabitegura nta buryo wabyitegura kabisa usibye abo banyarubavu abaturage b'i musanze na burera twaganiye bavuze ko nabo batari barizigamiye ubanza ni umunyonzi mu gihe uheruka ari umumotari nari ntunzwa n'igare ubona natwe twayobewe ukuntu turabibubeho ntabwo nari mbyiteguye ntabwo nari narizigamye ntabwo waba uri ku rutonde rwe rw'abantu bazafashwa numvishe umu- umukuru w'isi bo- ari kumbaza imyirondoro yanjye Eh, ubushize leta hari uburyo yatugobokaga Eh, uretse ko bitageze kuri bose twabaga no mu mashyirahamwe y'amakoperative akabasha kutugoboka ubu ntabwo wizeye ko bazabagoboka Eh, ntabwo tubyizeye aba banyaburera bavuga ko ahanini batunzwe no guhingira abandi nabo barahangayitse kuko bavuga ko akazi bacungiragaho kahagaze kandi ko guhinga nabyo bitabakundira kuri ubu utangira afite umugore n'abana batanu undi afite umugore n'abana batatu ariko ubu ngubu ntabwo twari twatangira guhinga ubu ngubu nta murima ngira mbega nari ntunze no guca ishuri natwe ubu ngubu ahubwo byatuyobeye umuntu yanyarukaga akareba nk'aho yatera nk'ikiraka nk'umuntu uri kubaka akaba yaba nk'umuyede ubu murarara muri yese kurya rwose ni intambara muri guma mu rugo y'ubushize icyo gihe twari turi guhinga ntunzwe no guca inshuro ntabwo byashoboka kuko ubu ni mu mpeshyi ubu tuvugana ntabwo turi aho twicaye ngo dutegereje ubufasha ngo buzatugeraho pe sinkubeshye kurya iby'umugoroba byo ntabwo ndi kubona ahantu birava tu nibwo bigitangira urumva ejo n'ejo bundi ho bizaba ari urundi rwego hagati aho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jean marie vianney gatabazi yatangarije itangazamakuru muri iki cyumweru ko leta itazarebera izuba abayobozi bazitwara nabi muri iyi gahunda yo kugeza ubufasha kuri ya miryango muri iyo miryango bazatanga bakurikije umubare w'abantu umuntu afite mu muryango we tukaba dusabye inzego z'ibanze gufasha muri iyi gahunda tugasaba abayobozi kwirinda guhutaza abaturage n'abagiye babigiramo uruhare bazajya bahanwa mu buryo bw'intangarugero abo twavuganye nabo hafi ya bose batubwiye ko batari mu babaruwe kandi nabo barataka none bizagenda bite tuzakomeza kubikurikirana jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aho n'ibihu duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo byari biremeshejwe na jewe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo idi rwema yaraduhagarikiye na fasila gebehu yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu turongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro tugiye kubategurira